o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso o tlhotse sentle dr ross re tlhotse ke rona ba um gompieno yana rabo bo re le kwa segerikeng yanong ergonomics e re bua ka eng ha re bua ka kgannye mo tirong eh, dumelang baretsi ha re bua ka economics re bua ka kamano ya modiri mhm. le workstation ya gagwe lediro la gagwe la go dira mhm. ee mhm. yaanong a re lebelele gore um dilo di le mmalwa tse fa re bua ka uh, ntlhae tse re tshwanelang ke gore re di gakologelwe ka gale ke ke di feng eh dilo tse di tshwanang le ditilo gore setilo se o dulang mo go sone ko tirong uh-huh. a se siame a ga se go tshwarise mokotla mm. a o kgona go reacha dilo tse o di batlang bobebe mo tirong eo mm. a se kgona gore se support mokotla wa gago re bua jaaka dilo tse di tshwanang le di-desk um tafole o berekelang mo go yona a tafole eo e kgona gore e accommodate tiro ya gago yotlhe mm. a difaele tse dingwe ga di feleletse le gore tshwanetse gore o di latlhele mo fatshe kana a ba go file um di nka di bitsa di-boxnyana tse e leng gore o kgona go tsenya mmereko wa gago o mongwe um re mm-hmm. bua jaaka ka dilo tse di tshwanang le bo di-screen screen se sa computer gore mm -hmm. createtsa computers ga se go bolaise light mo matlhong a sentse sentle mm, mm-hmm. bua ka diphaposi tse e leng gore o kry-e go sena matlhabaphefo a go kgona go nna le fresh air mo teng mo o berekang mo teng mm-hmm. a o kgona go ikotlolla dinao tsa gago a o kgona go di stretcha and matlho a gago a ga bolaiwe ke tsone di-screen tseo a tloge a nna le fatigue mm. a ga o berekele mo go ding difitshwana mo e leng gore go tlhoka light um mo o dirang teng a ga gona modumo o montsi o e leng gore o feleletsa o go tlhokisa go dira tiro ya gago sentle ka manontlhotlho ka gonne modumo o o feleletsa o go distracta mm-hmm, mm-hmm. ya e ka e motlhagisi wa ka itulela mo lefifinyana <laughs> ah, itse jd sol um eh, yaanong dr ross go mo gong mo fitlheleng e le gore um go raya gore ha ya kantse ntse di tlhalosa ditilo o bua ka screen sa eh, computer go raya gore ka bokhutshwane o tlhalosa gore motho o mothapi yo o tshwanetse dira bonnete ba gore o siame ka dinako tsotlhe ebile ne ke dira motlhagisi o ne a dira sky kgante jaana fa le gore didiriswa tse dingwe batho ba bangwe o fitlhele ba le balele ka seemo motho a katogile monyo o mongwe ke o lo e leng gore o mokhutshwanyane fela didiriswa tse dingwe ba tshwanela ke gore ba dirise sediriswa se le nosi gore go raya gore mothapi o tshwanetse a bona gore o o moleele o e leng gore selo se se motlisetsa matsadi o feleletsa kgonne go ka bona go ka mmonela se se mo siametseng jang jaaka ditulo mo ditulong ditulo tse badiri ba tshwanetse gore ba dule mo go tsone tshwanetse go nna ditulo tse e leng gore di a adjust Mm. so ha a le mm. motelle le ha a le mokhutshwane ha se se kgona go adjustiwa go raya gore se tla ba lekana botlhe mm. ne ebile ne re dira na dirile sekai ya lebeletse wa bona stampara se sa kwa tseleng se futlheleng se totodoro wa bona se motho futlhele a tsikinyega akanya fela gore o mokhutshwane o kgona go ka se dirisa bonolo yaanong o le o kategileng monyole wa go tshwanela ke gore a kobege go senene ke a mo akanya gore ngwana wa batho ga a tswa ko tirong o a ba ikutlwa jang o tla feleletsa gongwe le moisa gongwe a nna le leko koro e eh, akanya le le le modiri o o tshwanang le wa a truck driver mhm. a kgweletsa bona mibia a ditse mo dilong tse se mm. seng comfortable eh a tshwanela ke gore a ba deliverile thotoleng a ba buile leng a tsamaya a ditse mo mo trakeng e leng gore e ntse jaaka ke itlhalositse go raya gore ene lefelo la gage la go la mmereko ke yone traka eo ka mogare ka mo ga selo seo se sa siama se sa kgone go adjustega ore le sa bogologolo a sa drive comfortable go raya gore tiro wa gagwe ga e dire monyane mhm o nkgatlha ga o tla o e lebisa gape le ka bakgweetsing ba dirori gore um go raya gore o tla o e farologanya jalo ka di-industry gongwe re ka tsenelela mo go tse dingwe re tla ra lebelela gore ba bangwe ke ba ba feng ba bangwe re um jaaka ntse re tlhalositse re ka go ka tshwana le manese mm-hmm. manese a batlheleng ba especially ko mo go amogelwang balwetse teng ba malwetse a a farologaneng o kry-e ba eme um motshegare otlhe ba sa kgone go dula le ga ba dula ditulo tse ba ditseng mo go tsone ga se ditulo tse e leng gore di kgona go support-a mokotla wa bone ba kgona go change-a le posta o bone motho a kgona go shebela kwa ba kgona go shebelela kwa e le gore ke setulo tse e leng gore ga se mo dumelele gore a ka kgona go change-a post gage mm-hmm. maoto a gage ga a kgone go nna le foot rest mo e leng gore at least maoto a gage a kgona gore one ka bo one a kgone go sidilega a ntse a ditse jalo so ko mm. pheletsong re utlwa ba feleletsa ba complaina ka bo maoto ba complaina ka bo mekotla mm-hmm. jalo jalo mm. ke akanya ba le ba ko di-factoring tse di farologaneng gore yo eh, ba bangwe ke ba fitlheleng e le gore motho a teng o tshwanela ke gore a kuke dilo tse di bokete go tshwana le ba ba re thusang ko lateng o mongwe a tlile o bo o re a tlhatswetse diaparo mo gongwe ba re nna ga ke kgone go tlhatswetsa diaparo mo mm. mokotla wa ka o nna botlhoko Mm. wena eh, monna wa gagwe bo o eleditse fela gore o bone tiro ga e feletse gore o e mm. dira jang o sa kgone gore o tsenelele gore o kgone go mo thusa gore a kgone go dira tiro ya gage sentle yaanong ga go ntse yana re e digela ntlhae maikarabelo a mothapi le modiri e ke a feng um Eh, maikarabelo a modiri ke gore fela ga simolola go utlwa o kare o nna le di-symptoms tsa tsone dilo tse ntse re di tlhalosa bo mekotla maoto jalo matlho hmm. o tshwanela ke gore a ye ko moeteledipeleng wa gaga mo tlhalosetse gore o ka re screense ga ke se sheba matlho a ka a tswa dikeledi matlho a ka botlhoko kana o ka re ke a fatlhiwa mhm. gore modiri a kgone go dira sengwe ka re selo se ke ditseng mo go sone ga se monate ga ke kgone go dira tiro ya a ka sentle mm-hmm. modiri tshwanetse gore a tsele dilo tseo a moretse mm-hmm. a nne le a participate a kgone go ela tlhoko gonne dilo tse pheletsong um re bona go na le di-work incidents le di-accidents tse dintsi tse dingwe di bakwa ke gone moo mm-hmm. gore badiri ba dira fela ga badiri ba bangwe ebile ga ba itse gore ba ba tshwanela ke gore ga ba ba se monate ba le uncomfortable ba kgone go reporta ba tsaya gore ga ba reporta e tla nna o ka re motho eno o gore especially ka nna mhm mhm eh, di brele tseo di a tlhokega tse wena o tla bolla ka screen ntse re o ntse re itse ke bone o palwa ke go direla bana di homework ko gae kwa ntse re ha ke bone sentle bela go bogakalengo wa tse di screen tsa di computer tsa ko mmerekong kwa di re bola matlo fela ha go tle gore o be o begele motsamaisi kgotsa mothapi wa gago gore go mathata Dr. Ross? Ma? ke gona ha re digetse nna le wena fela re solofele gore hei um jaaka o bua gore mo gongwe fa bathapi o fitlhele gongwe e nna kgang eo ya gore ba tla nagana gore na re gate wa re o botoka yang wena re na le dingwaga di le tlhano re dira ka dilo tse wena o tlamaa bane yana <laughs> o tlamaa bane yana kgale batho ba dira ba sa ngongore o tswa kae wena re teng <laughs> ano re solofela gore ba utlwile gore bega mokotla wa gago setilo seo ga go monate kgotsa ke desk eo e ko tlase kgotsa e ko godimo bega go sa le gona yanong yana o ithekegele ngwana batho re lebogile thata dr ross o tlhole sentla utlwa ke lebogile mma wena wena kantoro ga go siame ma wena mo o direlang teng go siame ee go ah, ke a go tshepa e e ke a go tshepa wena o tlhole monate dr rosa kere thank you ma thank you bareki e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso